Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Yeroo tokkummaan mootummootaa weerarri koronaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuu isaa gabaasaa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessaa sadarkaa maaliirra jira? Qorannaaleen geggeeffamaniif talaaliin raabsamoo? Gaaffilee kanaaf kabiroo irratti jaallanneen ittaanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa haasofsistee jirti. Akkas jechuun jalqaban obbo Darajjeen.
Rakkoonni qabu xiqqaataa dhufeera kan duraanirraa yeroo ammaa kana akka naannoo keenyaatti gara namoota kuma soddomii sagalii dhibba lamaaf saddeet kan ta'u dhibee kanaan amma kaleessaatti kan qabamee jiru. Kunis gara namoota dhibba shanii sagaltamii sadii jechuudha. Amma ammaatti erga koovidiin jalqabee kaasee kun kan inni agarsiisu ji'oota kana keessa namooti baay'ina dhibee kanaan qabamanii kan duraanirra xiqqaataa dhufeera namoota qorataman keessaas namooti poozitiif ta'an xiqqaachaa dhufuus agarsiisa ji'oota darban kana keessa akka waliigalaatti garuu namooti bal'inaan kan duraanirra qabamanii fi namooti dhibee kun itti hammaatu akkan duraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan inni agarsiisu jechuudha ragaan jiru.
Xiqqaachuu isaaf sababaan maalidha jettu?
Sababaan egaa qorannoodhaan kanadha jechuun amma ammallee kan qoratame yoo dhibe maaluma tireendiidha dhibee kun itti babal'ataa jiru kan duraanirra ji'oota darban kana xiqqaataa dhufeera. Duraanii kan kaasaa turre namooti qorataman xiqqaachuudha kanarraa kan wal qabatee dhibeen kun bal'inni isaa meeqa akka ta'e dhugaatti agarsiisuun duraachisaadha kan jiru. Duraan yeroo bal'inaan dhibeen kun mul'atu namootuma qorataman keessaa namooti dhibeen kun irratti mul'atu giddu galeessaanii dhibba keessaa namooti gara parsantaa digdamaan ga digdamii shanii gidduu ta'u guyyaa guyyaan poozitiif ta'u jira. Afurtama kan ta'u jira sagaltamas kan ta'u jira giddu galeessaan garuu gara parsantaa digdamaan ga digdamii shanii gidduu kan ta'an namoota qorataman dhibba keessaa poozitiif ta'aa turanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu poozitiiviti reettii isaa gadi xiqqaatee gara parsantaa kudhanitti gadi bu'ee jira jechuudha kan inni agarsiisu ragaan jiru kun babal'ina dhibee kanaa yeroo duraanirra ture irraa kaasee xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jiraaturraa kanas sababii kanaadhaaf kun xiqqaate kan jedhu amma akka qorannutti wanta harkaa qabnu hin jiru waan ta'eef sababii kanaaf kana ta'e kan jedhu xiqqoo nama rakkisa dubbachuu jechuudha.
Qorannaan immoo itti fufee jira uummati immoo ba'ee of ni ilaalchisa.
Qorannaan akka duraanii yaa mootummaan duudhaan akka qoratamu godhamaa tureedhaan booddana garuu namoota dhibba sadii dhibba afur giddu galeessan dhibba sadii shantama guyyaa guyyaan kan qoratamu akka duraanii kumaatamaa miti kan qoratamaa jiru namootuma irra shakkamoo mallattoo qabanidha kan qoratamedha akka duraanii namni hundumtuu akka inni qoratamuuf keessuma dhiibbaa godhamaan jiru jechuudha tokko sikiitii wajjin wal qabatee lammaffaan immoo saampilis fonaan wajjin wal qabatee hanqinaalee jiran irraa kan ka'e akka duraanii bal'inaan hin qoratamu jechuudha haalli qorannoo jiru.
Qorannaan bal'inaan hin deemu taanaan lakkoofsuma jiru baruun hin rakkisuure.
Sirriidha bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee ga'amee bal'ina dhibee kanaa amma jira kan jedhu dubbachuudhaaf bal'inaan namoota saampiliin fuudhamee qoratame keessaa yoo ilaalamedha. Amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufanii fi irra saaxilamuu ta'anii fi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessatti kan jedhu bifa agarsiisu miti jechuudha qorannoon gaggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaadhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maaliirra jirti?
Duraanii Finfinnee taa'anii bal'inaan dhibee kun kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu naannoleen warra kaan wajjin naagireejjiidha kan ilaalamu malee akka duraanii sanatti miti amma kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti hammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessattidha kan inni baay'atu Adaamaa akka Bishooftuu, Buraayyuu fa'aa kanaa fi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu variyaanti jedhaman kun jiru inni kunoo attam.
Amma ammaatti kan duraan beekaman gosa alfaati beektaa kan jedhamudha. Amma deeltaa kan jedhamu akka addunyaatti mul'ataa jiraani. Inni kun akka biyya keenyaatti yaa ministeerri fayyaa isheen gadda Dr. Liyaan ibsa kennaa turte akka biyyaatti ganaa qorannoon geggeeffamaa jira. Biyya keenya galeera moo hin galle kan jedhu dubbachuudhaaf ganaa qorannoo ministeerri fayyaa dhaabbata ministeerri fayyaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan qorannoo geggeessaa jiru. galemoo hin galle kan jiru amma ammaatti ifatti wanti beekamu hin jiru jechuudha.
Warri kaanoo alfaan faan.
Isaan jiru beekamaadha akka duraan warri duraanii jiru gosi isaanii.
Yeroo haala dhukkubichaa ilaaltanii hammaataa deemaa jira moo gad deemaa jira Oromiyaa keessatti?
Haala amma jiruun kan duraanirra xiqqaataa jira kun egaa kan agarsiisu tokkoffaa akkuma sila kaase namoota qoramataman keessaa namooti poozitiif ta'an xiqqaachaa dhufeera kan duraanirraa lammaffaa immoo isa duwwaatu hin taane namootni illee dhibee kan xiqqaamaatus xiqqaataa dhufeera kan qabaman keessaas namooti xiqqaamaatuu fi du'aatiin xiqqaataa dhufeera duraan guyyaatti du'aatiin gara torbamaa gara soddomii shanii ga'ee ture jechuudhaan yeroo ammaa kana lama sadiidha kan duuti jiru. Kunis gama tokkoon kan qabamanis dhibeen kun kan itti hammaatu xiqqaataa dhufeera akka waliigalaatti immoo kan qorataman keessaas namooti dhibee kanaan qabamuun isaanii irratti argame xiqqaataa dhufeera jechuudha. Kun akka waliigalaatti yeroo ilaallu ji'oota darbanirra ji'oota lamaan sadan kana xiqqaataadha kan inni gadi waan ta'eef kan duraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan ragaanee guyyaa guyyaan gabaa sana fudhannu kan agarsiisa.
Komee duraanii ogeessonni dhiyeessaa turanii uummanni of eeggannoo hin godhuu, of hin ilaalchisuu, fageenya waliirraa hin eeggatu kan akkas akkas jedhu ture. Gama sanaanoo fooyya'insi jiraa?
Gama sanaan fooyya'insi badaa jiru hin jiru akka ammayyu taanaan xiqqaatu garuu namooti keessumaa dhaabbilee fayyaa yeroo dhaqanni dhaabbata keessumaa kan akka baankii, geejjiba, seerri bahee akka hojiirra oolu godhamee jiraan xiqqoo magaalota gurguddaa keessatti wanti fooyya'insi jiru hin jira. Gara naannolee godinaa gara baadiyyaatti yeroo siqamaa deemu garuu wantoota akkasii kanatti deeggarsa gochuu dhiisuun mul'atan kan hojii wal qabatee hanqinni kan jiru ta'uu isaati kan inni agarsiisu jechuudha.
Egaa mee karaa tallaalii farra dhukkuba koovid kudha sagaliitti deebina attamii raabsisaa Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogeessa dabalatee namoota dhibee miiltoo qabanii gara kuma dhibba torbaaf kuma digdamii afurii kan ta'an tallaalli fudhatanii jechuudha. Karoorri keenya kuma dhibba torbaaf kuma soddomii sadii lamaaf soddoma ture yeroo ammaa kana namoota ogeessa dabalatee kan namoota miiltoo dhibeewwan adda addaa qabanii fi umuriin isaanii waggaa shantamii shanii ol ta'e waliigala gara kuma dhibba torbaaf kuma digdamii afurii fi dhibba tokkoof digdamii lamaa persantaa sagaltamii saddeet tuqaa torba talaallii argatanii jiru jechuudha. Kan ogeessaa qofaatti gara ogeessaa kuma sagaltamii afurii kan ta'u kan dhuunfaa dabalatee jiru kun kan mootummaa duwwaa miti gara kuma sagaltamii afurii dhibba torbaaf kudha saddeet kan ta'u gara parsantii sagaltamaa talaallii argataniiru jechuudha.
Egaa gosti qorichichi kennamu Astraazenekaa ta'a jedhee yaada. Yoo isa ta'e isa marsaa lammaffaa immoo itti fufiinsaan fudhataa jiru?
Marsaa lammaffaa reefuu galee kan dura irraa asirraa kan kenname kan naannoo keenyaatti immoo jimaata irraa kaasee kan inni jalqabu kanaaf marsaa lammaffaa reefuu gale jechuudha akkuma biyyaattu.
Silaa marsaan lammataa yeroo hagamii booda kennamuutu irra ture.
Jessadi booddee kenname warra yeroo jalqaba laawunchiinkii sabantaa kanaa irratti fudhatanii dha kan jessadi guute malee kaan baay'een jessadi hin guunne kan jessadi guutan immoo doozii masa biraarraa kan jirurraa kennamuu jalqabeeraan inni garuu bal'inaan kan hafaniif amma akka biyyaatti gaafa roobi kareessarraa kaasee jedhamee jalqabe naannolee keessatti immoo jimaata irraa kaasee raabsama ta'ee jala tibba qaalla ibsee jiraan ammaaf nu ga'in jiraan booritti nu ga'a jennee mayaannaan.
Namoonni tallaalii sana fudhatanii dhukkubsatanii yookiin rakkinni adda addaa isaan quunnamee jiru Oromiyaa keessa.
Rakkoon addaa hamaan hin jiru miidhaan kan irra ga'e hin jiru garuu mallattoo talaallii kun fiduu danda'amanii yaadaman namoota irratti argaman jiran fakkeenyaaf kan akka dhagna gubuu dadhabsiisuu. buusaa buusaa dhukkubsuu wantoota akkasii kun jalqaba namoota irratti mul'ate jira jechuudha namoota hundaa irratti miti namoota tokko tokko irratti kan mul'ate jira kan haala garuu mallattooma hin mul'ata dhamanii eegan malee miidhaa addaa kan hin geessise jiru. Koronaan akkuma dhame naannoo keenya keessatti qoratamee beekuu adeemsu malee yeroodhaa yerootti amala vaayirasii qaburraa kan ta'e of jijjiiraa bal'inaan addunyaa irrattis bifa adda addaatiin mul'ataa jira waan ta'eef nu birattis inni keessumaan naaraan biyyoota adda addaatti mul'ataa jiru kun jiraachuu danda'a waan ta'eef ani kaas hawaasi keenya ilaalchumaan carraa kanaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaa jechuudha. Koronaa duraan mitiin of eeggannoo gochuun dhibeewwan biraarraaf nama ittisa waan ta'eef keessumaa guutii afaan funyaanii dhiqannaa harkaa wantoota mala ittisa koovidiif gargaaran jedhamanii ta'an kun koovidii duwwaa bituu hin taane dhibeewwan daddarboo biraarraa nu ittisuu danda'a waan ta'eef carraa kanaan hawaasi keenya of eeggannoo ogeessi gorsanni kennu godhatee jirra oolchuudhaan dhibee kanas ta'e garaagaraarraa of eeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajaan.
Obbo Darajjee Abdannaa deebii keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.